그래 또 라바지라서
Haya, godana ya da kisime. Ah. Babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima. Baba kana nama baraka barbade bi shajaratin mukan aw hajarin bi shajarin jechuun mukaan aw hajarin yookaa dhagaan wa nahwihimaa waan dhagaa fakkaatu kalbeyti walqubaabi akka manaa fi gamoofa kana xukmi isaa dubbanna ahuwa shirkun am laa wanti kun shirkiidha moo shirkii miti kana laalla maa xukmuhu xukmiin isaa maalii jenneetiniin laalla jechuudha tabarraka jechuun nama bar ay talabal barakata ka barakaa barbaada jechuu barakaa jechuun maal inni inni maa huwa albarakatu albarakatu kathratu lkhayri wa thubuutuhu kathratu lkhayri wa thubuutuhu khayriin namaa bal'achuu guddachuu akkasuma ammallee namaaf sabattee taa'uu kagartanii namarraa hin jijjiiramne ka namarraa hin deemne kanatuyyuu barakaa jedhama. Wanni inni irraa fuudhame aslii isaatti ka birkaarraa fuudhame birkaa jechuun bishaan haroo keessaa isatuyyuu maal ta'a bishaan kun hin deemuu hin taa'aa hin turaa kana wajjin hedduudhaa kanarraa fuudhame aslii lugatti jechaadha. ammas jetti ka itti barbaadame barakaa irra barbaaduu jechuun khayrii irra barbaaduu jecha barakaa barbaaduun kuni yookaa waan barakaan ittiin barbaadamu ka shari'aan hayyamteen tahuu qaba wanni barakaa ittiin barbaadan ka shari'aan hayyamte ilmii qur'aana rabbiiti qur'aana rabbii qaraatee ka barakaa qabu رب الرأيو برباد ركون قبو كتاب أنزلناه مبارك كتاب بركة قبو إثنين رتبوه نجد ربين كينا نمني قرآن كان قبتي حفظي اتدلغتي جدي ربين الآن مغالي كهند إسابنا بل بل شوفهم تمر إساف بنا وان تدكنا همر إساف إبسا كرا خيري إساف بنا جدت ربين كينا سبحانه وتعالى علم الله itti bana yoo inni takka baratee ta barate sanitti dalage man man amila bimaa ta'allama wurisa ilma maalam yaclam namni waan barateetti dalage waan hin baratin rabbi isa dhaalchisa jedhan kun barakaadha jechaadha barakaan lammataa barakaa shirkiiti barakaa shirkii barakaan shirkii ka akka warri dajjaalotaa warri kijibdoonni bakka akkanaa nama saalihat dhaqee dhaqaatii achi teessan biyyeetti gangaladha yoo ilma dhabdan deemaa bakka san dhaqaatii achi teetti biyyee jawaara jedhaa achi nyaadhaa biyyee san ilmoo argattanii yoo hiyyoomtanillee yoo laaftanillee isin jala goranii ka jedhu sani yoo daartanillee daara isin baasanii awliyoonni bootaan barakaa qabdu bakka sanii achi dhaqaa warra jedhu shirkiidha kuni. Ka ilaala daaruu qacamsaree hirkoo nama laafee gatantaree ka jedhan san beektanii miti. Akkas jedhanii bara warri warri baaroo ka ilaala daaruu qacamsaree hirkoo nama laafee gatantaree jedhan baraa ishee Huseeniin jedhani rabbiin dhiisanii subhaanallah laa ilaaha illallah kun shirkiidha warra gartanii saaliha ufiin jedheetiniin maqaa ufii dha'u kana akka lamatti ilaaluu dandeettan tokkoffaa yoo inni ibaadaa rabbii qabaatee nama rabbii bulee ka tawxiida qabu kalimaa laa ilaaha illallaatti hojjetu ka ibaadaan rabbii isa jalan dabarre nama rabbii bule kataate na'am kun nama saaliha nama gaarii du'aa yoo si kadhate rabbi sii qeebaluun numa malla. Nama baxxaala ka istinjaan baane ka achi gara galeen salaanne xanxammaa xurii ka gartanii rabbiif gadi jedheen salaanne jimama jalatti galeetiniin jinnii fayyadamee jinniin olii gadi isaan barartu. Bara jinniin olii gadiin baratte yoo fedhe arafaa fiddee arafa si wajjin dhaabatee galgala manatti gala biyyattiitti achi dhufneettiniin gartee arafaan dhaabannee galgala galle jedha. Inumaa arafaan odoon geessine galaayyo achi teessanii odoo waa akkaama hajjiin fixanne yookaan miiqaa taayyuun goruu sheeyxaan dhibaattee tartiin beeyte jinnii fayyadamee jecha. Kunni gartanii waan barakaan isaanirraa kajeelamuu miti kun shirkii jecha baarakallahu fiikum kuni baaxila. Kanaaf jecha muka jala dhaqanii muka tana awliyaa jala taa'e muka tana ibalu jala taa'e sheekanaa Huseentu jala taa'e hamdaadha jedhanii muka san dhaqaa dibuun muka sanitti waa qodhaa fannisuun achi dhaqanii achiteetti waa qaluun dhiiga dhangalaasuun kuni haadaa shirkun tabarruka itti barbaaduun bakka san dhaqanii shirkii. Ow hajarin dhagaalleen akkasuma kaa. dhagaa faanoo jedhanii dhagaatu jira dhagaa awliyaatu irra bahee gaangee isaaniitti asirra deeme maali jedhanii haadha shirkii barakaa ittiin barbaadu. Waqawlillaahi ta'aala jecha rabbii guddaa itti dubbanna ammallee أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم مينا هما أخبروني جتا مينا هما اللات والعزى لاتي في عزاتنا laati fi uzza uzzaan waa isin gooti moo waa isin hin gootu waa isin hin gootu rabbituyyuu waa isin godhallee waa isin godhalle jecha laatiin tummaa inni uzzaan tummaa inni yaa obboleessa kiyya taa'in shaddaatti yoo qaraate laatti jettee yookaan laati jettee taa'in mukatti yoo qaraate macnaa garagaraatti hiika ulamaa'ni gaafa taa'in shaddaddee laatti jette macnaan isaa namicha tokkotu jira gara xaa'if kana bachoo dhadhaadhaan laaffisee warra hajjiif dhufu nyaachisa dhagaa wahii bira taa'ee. Namichaan kun laatti jechuun arrajulu ladii yaluttu sawiiqa isa bachoo laaffisu saniin jedhan. Duuba namichaan kun gaafa inni du'e biyyi maal goote? Dhagaa isaa san girdoo itti gootee namni kun saalihaa asitti rabbiin gabbaraa ture jettee achumaan gabbaruu jalqabde. Yoo ammoo mukaffafaatti qaraate laati jettee uummanni kun maqaa ilaahi jedhurraa fuudhanii ishtiqaaqa godhanii maqaa Allah yookaan maqaa ilaahi jedhurraa fuudhanii laati jedhanii tasgiira unsaa godhanii maqaa unsaa baasanii jecha maqaa dubartiidha laati. Maazii irraa fudhame jiruun ka qureeshii fi baniin kinaanaa itti yaateetiniin cabbaddu isaan jedhan jecha uzzaan kuni maqaa aziz jedhamurraa fuudhame jedhaan ulamaani laakiin bootaan inni itti argamu naklaadhaa akkana. Wamanaata saalisata al-ukhraa jetti gartanii aayaan itti dabaltee manaata ammoo isiilleen gartanii hujubaadha. Wanni manaati jedhaniif maali jennaaniin dhiigatu achiteetti dhangalaa'a. Dhiiga gartee achiteetti dhangalaasan fidanii wareega achitti qalanii achiteetti gartanii hoolaa sangaa gaala waan jiraa mara wareega godhanii qalanii miiree kanaafi duuba wantoonni kun hundinuyyuu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam achi teessanii isaan balleessaniitiniin jiran dhaba godhan jecha rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam. Sahaabaa itti erganii achi ciran gubanii balleessan achi teessanii. وعن أبي واقد الليثي قال أبي واقد الليثي را أدف من ربي سرها جالة أبي واقد الليثي قال نجد خرجنا مع رسول الله رسول ربي وجين باني إلى حنين gara duula Xunaynii baane. Xunayniin kunii fi fathi makkaa waluma bira riwaayaan fathi makkaa jettuu fi tuni waliin dhabdu. Duuba abii waaqidin leeyfii kana maqaan isaa alxaaris alxaaris ibnu Awfi jedhaniin alxaaris ibnu Awfi maqama abuu waaqidii kanaan beekame malee. Rasuula rabbii wajjin baanee nama kumaa fi wahi jedhe ilaa Xunayniin gara duula Xunaynii. هنين تني دول رسول ربي صلى الله عليه وسلم دولني ونحن هالنتي حدثاء عهد بكفر زمن كين كفر اتكالو جرون جدي حدثاء عهد جتشون زمن كين كالو جرون كالو تهين بكفر كفر معنى كنا أي قريب عهد بكفر baay'ee hin turre islaamoynee jecha zamana gabaabaa jecha ma'anaan kana. Nutu wallaale malee warri nu malee jiru wallaale jechaan huyyuu zamana kaluu islaamummaa seennee xukmi isaa wallaalee jechuu isaati. Walil mushrikiina ummata mushriktootaatiif sidratun muka qurquraa tokkotu jira. Yaakufuuna cindahaa ka isa bira taa'an waldaya godhatanii hamdaa bira taa'an jecha wayanuuxuuna bihaa achiteetti barakaaf sayfii isaanii fannifatan sayfiin achitti fannifatan waa muraa aduwwii ofirraa namarraa deebisaa sayfii cimaa taha jecha kanaaf achiteetti wal gayanii sayfii waraana waan adda addaa itti maxxanfatan yookaan itti irkifatanii yanuuxuuna bihaa jechuun itti fannifatan barakaadhaaf. tole yuqaalu aslihatam jechuun waraana isaanii yuqaalu lahaa ka isiin jedhan zaatu anwaaq zaatu anwaaq jedhanii maqaa itti baasaniitiin jecha wanni har'a hamdaa jedhee biyyi bakkama argetti waa itti fafannifatu waa barakaa itti barbaadu martinuuyyu zaatu anwaaqi mabara فقال رسول الله رسول ربي نجدنين isaan nu godhe yaa rasuulallahi akkuma jara kanaatti jennaaniin hadiifni dheeraa irraa gabaabse. Allahu akbar rabbiin guddate inna hassunan kuni karama kuni karama qultum wallahi jettan isin walladhii nafsii biyadihi rabbii lubbuun tiyya harka isaa jirtutti kakadhe karama warri durii deeme san dubbattan isin kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa akkuma baniin israa'il muusaan jette turreen waluma fakkaatti jedhaniin akkuma warri israa'il muusaan jette isinillee naan jettanii maal jettee warri israa'il muusaadhaan ijcal lanaa ilaahan nuullee gooftaa godhi kamaa lahum aalihatun akkuma warroonni kun gooftaa qaban jedhaniin قال نبي موسى نبي موسى نجدين جران إنكم قوم تجهلون جران إسي واللالو دا جر إسان برتا أن كن هما إسان قوتو وجدين نبي موسى معنا كنا اه أكما ور دراني جدنان جتني ذات أنواتي ثنا زمن نبي موسى اللي أرقمتي wanni waluma fakkaatti dubbiin keessan kun waa hamaa jedhanii Allahu akbar itti jedhan jecha. Latarkabunna sunana man kaana qablakum. Latarkabunna ka keessa deemtaniifuu yaabbattanii sunana karaa man kaana nama tahe qablakum isiniin dura warra duraanii karaa isaan deeman deemtan jechuu isaaniiti. Maali suni? waan isaan hojjatan shirkiillee wallaala irraa inuma hojjattani. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث صحيح حسن يجر دوبا رسول ربي صلى الله عليه وسلم جرى كان لولون كني والنسان غافتن كني سري متججا ishaaraa yookaan akeeka itti godhaa jiran nabiin keenna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam duuba obboleewwan kiyya kitaaba yookaa baaba amma qaraane tana keessaa waa hedduu arganna. Fiihi masaa'il jedhe abbaan kitaabaa masaa'ila keessaa waa hedduu dubbatee الرابعة أفرقان أنهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك وأن هجة سن ذات أنواطي تنرب اتكلاه بربادا لظن لظنهم وأن سهنيف أنه يحبه رب النجالة وأن سهنيف اتكالو إني تنان اللي بركة بربان نجد أني يادا جتشا توني سري متي غلطة أه؟ الخامسة كان شنبا أنهم إذا جهلوا هذا إسان كان يو ولالا فغيرهم أولى بالجهل منهم نمن إسان مليجر ولالو وان برا أكان غرتني جماتها أجتو السادسة كان جهبا أن لهم من الحسنات جركنا في خير إرى والوعد بالمغفرة أرارم ربي إساني بيلما قبولان ما ليس لغيرهم نما إسان ملي nama isaan malee jiruuf kan jirretu iyyuu jiraa jedhe. Athaalisata cashar kan kudhanii shanaffaa kudhanii sadaffaa attakbiiru cinda tacajjubi wayitawaasi dinqisiisan Allahu akbar jechuu khilaafan liman karihaw fakkeenya amma namni kenna wayita masjida faa eebbisa wayita sagartee waan gaggaarii argan Allahu akbar jedhaa miti asumarraa fudhachuun oolu. الرابعة عشر كد أفرقان سد الزرائع بل بلا همتو في الراجفو بل بلا همتو في الراجفو يجو رسول ربي جرتين لوغني ميري أكاس الخامسة عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية ور ولالا تفكات ورقاته كان كانت دبتمي يجر أغرتني بابا كيستي كيسا كيسا وام مناسبة أبو قفا إسيني maaliif jennaan asuma keessatti waan qaraanuuf anis dabalataa waan isinii himuufi. Tole, maa huwa almaqsuudu min haadhihi tarjama? Maal itti barbaade abbaan kitaabaa tarjamaa tanatti? Tokkoffaa, mukaan barakaa barbaaduun, dhagaan barakaa barbaaduun, manaa fi gamoodhaan barakaa barbaaduun shirkii raayyi. Xukumiin isaa maali jennee barachuu kana itti fedhee jecha. tole tabarrukni kun yoo haala lama qabaate shirkii taya attabarruku ka qaraane kun tabarrukni yoo haala lama qabaate shirkii taya shirkiin keessaayyuu immaa shirkii guddoo yookaan shirkii xiqqoo jechuudha tokkoffaa namichaan barakaa wa hin barbaadu kun wannan barakaa ittiin barbaadu kuni ufuma ufiitii barakaa naa godha jedhee yoo yaade haadhaa shirkun akbar shirkii guddaa yookaan ammoo shirkii xiqqaa itti taati. Fakkeenyaaf waan barakaan keessa hin jirre barakaa yoo ittiin barbaade fakkeenyaaf quraana barakaatu ittiin quraana barakaa qaba jecha rabbi itti dubbatee barakaa barbaaduun isaa quraana qaraatee yaa rabbi barakaa naa godhi duniyaa tiyya keessa karaa tiyya keessa jettee itti qarachuun hin dandeenye quraana qaraatte laakiin waan quraanaan tahiniinoo yoo barakaa barbaadde akka quraanaa kanatti gartanii yookaa shirkii guddootaa itiqaanni kee ilaalame yookaa shirkii xiqqootti lakkaawama jecha baarakallahu fiikum. Idan abbaan kitaabaa maqsuuda tarjamaatiif ragaan inni fidatee ragaa lama qofa. Tokko aayaadha, tokko hadiisa abbaa waaqidhi. Afara eetumu laata wal uzzaa bakka jettu tana deemee aayaan dheertuudha. Maal jetti? ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان جت آيات ما أنزل الله بها من سلطان بكسني karagaan tokko ittiin jirre jecha. Wanni isaan ittiin barakaa barbaadan kana keessa ragaan wahiitu hin jiru. Wanni tuni waan kasaaraati, waan qaraati jecha. Kana baarakallahu fiikum. Laatiin isin himee jira. Akkuma isinitti hime laattii fi laatitti illee ni qarama. Laattii yoo jette namicha bachoo nama laaffisee nama nyaachisutu dhagaa guddaa adii tokko bira taa'ee achiteetti rahmata namaa godhaa namichi sun duunaan achumaan dhagaa san gabbaranii Uzzaalleen muka guddaa hujuba. Uzzaa jechuun hujubaadha. Hujuba. Hujuba. Hujubaa san achitee sanii dhaba godhan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Ragaan lammataa hadiis abii waaqidii hadiisni abii waaqid guutummaan isaatuyyuu ragaadha. Jarri kun zaatu anwaatiin barakaa barbaadanii zaatu anwaatiin barakaa barbaaduun hin ta'u jecha rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam himanii darsiin teenna taarraa asumatti dhaabbatti darsii kurnaffaatiin rabbi walitti nu haa deebisu hanga wayita saniitti nagaha keessa jiraadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.